Mana hidhaa qilinxoo gubatee turetti yakkadhata qabuun kanneen himatamanii jiran hidhamtoonni mooricha keessa jiran soddomii saddeet arra mana murtiitti dhiyaatanii jiran namoota kana keessaa digdamii ja'a oliif abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa Finfinneetti bilbilee gaafadheen jira deemsa yakkalaalcha sanaa akkanatti naaf ibsan.
Akka mana murtii keessatti akkuma amma caqaste kana irratti beellama gaafa dheengaddaa hadhatti beellamanii hadhatti manni murteedhaa kan beellameen ajaja lama kenneeti tokkoffaa abbaan alangaa akka ragaa dhiyeeffatu isaan immoo bukaattota isaanii waliin akka dhiyaatan qabnu jedhanillee mataa isaaniitii akka qophaa'anii dhiyaatan abbaan alangaa ragoota nama saddeettamii shanii nama soddomii saddeetii irratti kan dhiyeeffatu hin qaba jedhee isa kanneen dhiyeeffattee akka dhuftu jedhanii inni ajaja lammaffaa immoo mirga lammii Itoophiyaa kan eegu koomishinichi kun waa'ee qilinxootti balaa ibiddaa ka'e kana ilaalchisee gabaasa inni kenne kan akka dhaddacha kan irratti waa'ee jara kanaa ilaalchisee gabaasa fidee qaamaan dhufu ka jedhu ajaja kenne koomishinii keessaallee namni dhufe hin jiru gabaasnillee hin dhiyaanne ammallee irra deebi'ee ajaja itti kenne inni ka waa'ee ragaa ubbaa jedhu waa'ee ragaa kana irratti mormii cimatu ka'e abbootiin alangaa isaan lama afur ta'anii dhiyaatanii. ragootiin keenna dhaddacha banaan taaneen akka caqasamu yoo kun immoo ta'uu baatee jedhe isaan haguugamanii yookaan gola biraa taa'anii sagalee isaanii qofaan akka ragaa ba'anii kan jedhu iyyannoo galchanii.
Maaliif kun ta'a akkamitti kana gaafachuu hin danda'ama?
Eekko kun akkamitti kana gootan jedheet manni murtee gaafatee warri maatii warra hidhaman itti masakkarruu kunis isaanumti itti masarru kunillee nu sodaachisaa jira. sababa kanaaf akka golgaadhaan yookaan dammoo mana murtee cufaadhaan yoo jedhanii nuti immoo isin maaliin jedhanii abukaattota nu gaafatanii isaan nama soddomii saddeetii kana keessa nama digdamii jahaa nama digdamii torbaa anatu bakka bu'ee carraa dura na laatanii ka'ee ammaalan dhiyeesse tokkoffaa kanaan dura gaafiin akka kanaa gaafatame dachi kun akka cufamee yookiin dammoo kiftii akka hin taane jedhee abbaan alangaa gaafatee manni murtee kun mataa isaaniiti nullee deebi mormii irratti dhiyeessinee murtee irratti kenneera. Ragootiin kun ifaaf ifatti ragaa isaanii kennuu qaban jedhanii waan murtee kenneef manni murtee kun murtee mataa isaa kabajuu qaba tokko lammata murtee ofii kenne irra deebi'ee laaluu mirga hin qabu lammata immoo lubbuu isaaniitii sodaatan ragoota kana kan jedhani jarri amma isaan irratti masakkaru kun akka maamiloonni koonamni digdamii jaha digdamii torbaa jedhutti hiriyoota warra amma irratti masakkaranii kana warra isaan wajjin qaallittii turanii warra isaan wajjin maakkalaayii turanii isaan qaallittii jiranii eegumsi olaanaan guddaan kan raawwatamuuf qaallittiidhaaf qilinxoodha warri ragaadhaaf qophaa'e warra qaallittii jiru warri immoo irratti ragaman warra qilinxoo jiru akkamitti wal arganii rakkoo irra geessuu danda'anii kana biratti immoo warri maatiin jalaa dhume jedhan suni warra amma irratti ragu kanaan wallolan qabanii akka jarri kun hin ajjeesin jarri kun akka dirqamee ta'ee akka maamiltootiin koo jedhanitti dirqamanii waan ragaa bayan rakkoon isaanii ragaa hin jiru jedhee anis kana mormadhee abukaattotiin kun wan illee anaa dhala kan nama tokkollee dhaabatu jira kan nama lamaallee dhaabatu jira nama sadiillee dhaabatu jira nama saddeetiin walitti isaan hundi yaada kanan kaasanii dhimma kana irratti gaamamni murteedha hadha galgala waaree booda kana irratti mara nama murtee kennaa boru ganama walitti dachaane jennee kana akkanatti raawwannee addaan deemne hadha waaree booda hin jiru ture iyyuu ganama ture inni kun.
Maamiloonni keessan kun lammummaan isaanii kam irra caalaan isaanii.
Daddacha keessa dhaabatanii haadhallee yoorri hidhamnee jirru kun irra caalaan Oromoodha Oonegi jedhamnee odoon Oonegi hin deemne hin ta'iin indaan kun immoo Amaara isaan namni muraasa immoo guraagdota Dooktor Biraanuudha jedhanii. sababa kanaaf nuti hin ajjeefne ila ka ajjeese ebalu ebalu ebalu ila kunoo manaxirii fuulatti ijatti godhate nu afoo taa'a ji'a shan ji'a afur namichi kun nu haa qoratamu shakkinee jirraa eeruu kennine osoo jennu inni hadhallee taa'eetuma nu laala kanaafu oromo ta'uu keenyaan amaara ta'uu keenyaan guraaddee ta'uu keenyaan shakkamnee akkana taane malee yakka kana gonkuma hin wajjanne manni murtee kun kana nu laaluu qaba jedhanii mararsaanii himanii akkuma ammatti jette kanatti amma nama soddomii saddeetii keessaa nama digdamii jahaati sababaadhaan abukaatoo ta'eeti isaan hundi baay'inaan parsentiin sagaltama ijoollee oromooti akkasumaan immoo ijoolleen guraagee ijoolleen amaaraatillee kan nama gargaaran hin qabne namni bira dhaabatu waan dhabamee jedheeti itti dabalatee hanga soddomaallee amma warra abukaattotiitti bira hafeen dhaabadha. Dhaggacha akka carraadha yaada irraa fuudheera wanti gaariin.
Gama biraatiin obbo Wandimu galmee Mohaammed Aliyyi faarratti kanneen himataman shawaa bahaa aanaa boset keessatti warshaa gubdan jedhamuudhaan kanneen himataman jechuudha. Arra mana murtiitti dhiyaatanii turan ka jedhamutu jira. Isaaniifis sin abukaatoodha. Mee arra yakka laalchi isaanii akkamitti deeme?
Dhugaadha dhugaadha isaan kunillee hadha dhiyaatanii turanii isaan kun hadha biyyiniif tureeyyu maalidha himannaan isaanii irratti dhiyaate boojawaarii bakka bu'aa abaawoodha yookiin onegii irraa ajaja fudhattanii faabrikaa warshaa akkasumaan immoo kaampii wotaadara akkas akkas gubuu barbaaddan jedhanii himannaa kana irratti bal'inaan fuula haga jaha torbaa godhee mormii dhiyeeffadhee tureeyyu mormii kiyya kana abbaan alangaa mormatee mormii dhiyeesse mormii kenna lamaan kanarratti wal cinaa qabee namni murteedha hadha biyyiniidhaaf dhiyaate mormii koo hunduma isaatu akkuma biyya kaawwanii hin kuffisanii mormii koo tokko garuu hin kuffisne innillee maalidha ragaan dhiyaate tokko namoota irratti ragu sanii dhokachuu hin qabu. Iftoomatti maqaan warra ragaatis ta'ee teessoo warra ragaa himatamtoota qaqqabee himatamtoonni itti qophaa'anii afoo isaanii taa'anii gaafii qaxxaamuraatiin isaan kana gaafachuu qabanii. Kuni seera Itoophiyaati irrattillee keewwata digdama afur jalattillee tokko jalattillee iftoomaan taa'e seera dhabuu hin qabne yookiin seera irra dabramuu hin qabne mirga isa xiqqaa ka irra lufuu hin qabne kan jedhutu malee jira. karaa biraatiin immoo labsii shororkeessaa keewwanni soddomii lama maal jedha namni ragaa ta'e tokko yoo lubbuu kootiif sodaadha jedhe wanti sadii yoo raawwatame qofa maqaan isaatiif teessoon isaa himatamaatti himamuu dhaba inni tokko yoo abbaan alangaa mana murtee gaafatee manni murtee fakkadee lammata yoo isaanumti warri ragaa ba'an kun lubbuu keenyaaf ni sodaanna maqaan keenya akka himatamtootatti yookiin shakkamtootatti hin kennamne akka nu hayyamu gaafate sadaffaan maalidha manni murtee matuma isaatiin ka'ee maqaan isaanii teessoon isaanii akka shakkamtoota yookiin himatamtoota hin qabne jedhee yoo kana ta'e kuni sadiin osoo hin raawwatin abbaan alangaa himannaa isaa keessatti lafumaa ka'ee bifa ajaja fakkaatuun ragootiin koo maqaan isaaniitiif teessoon isaanii labsii shororkeessaa keewwata soddomii lama tuqaa kan tokkoon hin dhiyaatu waan jedhuufi hin dhiyeessine jedhe kanaani qabxii sadiin duratti kana caqasee abbaan alangaa mana murteetirraa osoo hayyama hin argatin ragaa hin dhiyeessu jechuu hin danda'u kan jedhu mormii kana kaasee isa kanarratti manni murteedha federaalaa mijirbeetiin Itoophiyaadha hiikkaa seeraa itti haa kennu waan barbaachiseef hiikkaa seeraa kan kennu qabu federaalaa mijirbeetii waan ta'eef inni sanii bultii digdamii shanitti erga hiikkaa nu kenneen booda irratti maqaan ragoota himatamtoota ni kennamaa hin kennamu erga hubanneen boodatti jala murtee kenninaa jechuun sanee bultii digdamii shanitti beellamanii addaan deemne karaa biraatiin immoo namoonni biraattis namni akka jiksaa abdisaa jedhamu abdii aadam jedhamu tuujii bareentuu jedhamu kamaal abdallaa jedhamu isaan kunniin immoo har'a akkuma wal fakkaatu kanaan gara waaree boodaati irratti mana murtee lidataa olaanaa dhaddacha afuriiti irratti jiksaa abdisaa faati abbaalangaattu deebii naa laate abdii aadamillee abbaalangaattu deebii naa laate tuujii baareentuuf kamaal abdallaa immoo borutti mormii kiyya ka sadarkaa biraa dhiyeeffadhe jedhee addaan deemne karaa biraatiin immoo har'a akka carraa doktor warra amma maqaa dhooftan kun maaliin himataman hundi isaa shororkeessaadhaaf keewwatuma namoonni kun waan itti himataman hin himataman gara dooktar mararaatti naa deebi'a.
Dooktar Mararaadha qallittiidha yoo ol deebi'u irra goreen ture sababan irra goreen illee dooktar Mararaan kan himatamaniin shororkeessaanii moti garuu biraan namaatis ta'e kan waraqaa kan irratti dhiyaateen keewwata labsii shororkeessaa caqaseeti. Seera Itoophiyaatis seera addunyaatis hin diiga yakka iddileetiin himatame ragaan kan dhiyaachuu qabu Itoophiyaa wonjal suna siraatii biquxurri yakkaatiin keewwanni caqasee jedhe san labsii shororkeessaa waan ta'eef kun akka nu duraa kufaa ta'u kan jedhu abukaattota kaawwan wajjin barreeffannee qindeeffannee hadha bu'ee doktor Maraaraadhaa mallatteessee doktor Maraaraan illee na mallatteessee gamaanidha doktor Maraaraan kan jedhame tokkoffaa himannaan kiyya kun himannaa siyaasaati. lammaffaa maaf mirga ummata oromootiif qabsoofteef maaliif mirga walqixxummaa ummata Itoophiyaa olaantummaa seeraatiin akka bulu qabsoofteef wanti ani dhameef falmiin kanaa kannitan tokko olaantummaa ta'e tokko gadaantummaa ta'e akka hin taane qabxii kanneen irratti cimaatiin balbal'aa jedhee haala kanaan isa kana walii galle addaan deemuu dandeenye jechuudha akka carraa haala gaariidhaan jira fayyaa homaa rakkoo qabu naan jedhanii kanarra walii hadha gaabboonamu kun.
abukaatoo seeraa obbo Wandimuu ibsaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
baay'ee galatoomaa isinillee carraan alaattanidha.